muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni thomas kamirindi ugiye kubagezaho amakuru ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu
mirongo itatu na bane nibo bamaze gupfa hariho n'abakirembye tutazi ko baza gukira hakaba n'abakomeretse uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi ikamanyola mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri kongo nyuma yo kuraswa ejo n'abashinzwe umutekano ba kongo nk'uko abarokotse babyivugira amakuru kandi ni abarundi bahunze ejo bakirwa mu nkambi ya nduta muri tanzania naho abasore n'inkumi bagize ingo makumyabiri n'eshanu barwubatse mu mategeko ni muri zone kabonga muri komine nyanzarake abarundi mirongo itatu na bane ejo kuwa gatanu barishwe barashwe mu nkambi y'impunzi iri kamanyola ni muri teritwari ya walungu mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagenzi babo barokotse bavuga ko barashwe n'ingabo z'igihugu za kongo iyi nkuru turayibaza umunyamakuru wacu vedast ngabo
aba barundi uko ari mirongo itatu na bane baraye barashwe n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakaba barashwe ubwo bari bagiye kubohoza bagenzi babo bane bari bafungiwe kuri biro y'abashinzwe iperereza mu kamanyura kuva kuri uyu wa gatatu nyuma yo gufatana abo barundi udufuni intandaro yo kuraswa kw'izi mpunzi z'abarundi zirimo abagore cumi na batanu n'abagabo cumi n'icyenda ndetse n'ingomeri ijana na cumi na zirindwi ngo yaba yaratewe n'abari mu myigaragambyo abatse umusirikare wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo w'ipeti rya liyetena imbunda hanyuma baza kumurasa kuko tubikesha umuyobozi wa monisco mukamanyura majoro wa gari yunusi ndetse n'abaturage b'abakongomani batuye mukamanyura izi mpunzi zitemezanwa n'ibyo abashinzwe umutekano bazivugaho nazo hari icyo zivuga ku iraswa ryazo ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukw'icenda misanteri wa teritwari ya warungu yaraje ngaha aratubwira ko atadukeneye ngaha ikamanyora ngo ntitufise uburenganzira bwo kugira amanama no gusenga uko twahora dusengera mu mazu yacu ngo rero ngo uwo bazosanga ariko arasengera mu mazu ngo bazoca babafunga barondera ingene babasubiza i burundi hama baturire n'amazu aca arabivugira ku isoko uwo munsi nyene agumura abakongomani ababwira ko bazoduturira mu mazu bagenda barigamba hama rero ku munsi wa mbere niho abasoda bane baja kubomora mu gashenyi mu nzu y'abarundi baraheza barabafunga hama ejo rero bari babatwaye babashubije i burundi kandi ataco babagiriza bari babafunze twebwe rero twari tuje basabe aho bari babafungiye kuri yanere ngo badusubize abantu bacu abapolisi baca batwiraramwo badukubita inembo hama baca batangura no kuturasa mirongo itatu na bane nibo bamaze gupfa hariho n'abakirembye tutazi ko baza gukira hakaba n'abakomeretse ijana na mirongo ibwe twaje n'amaboko tuje kuraba abantu bacu batwaye babatwaye nijoro twumvise yuko bagira babasubiza i burundi twebwe nta bigwanisho twebwe twari dufise nibo bari babifise nibo babizanye babwiza ko barabitaye batazi iyo babitaye babasanze mu nzu babamenera ko inzu babakura mu nzu baca barabatwara baca barabapfunga mu bisanzwe barabanyuruje hama baca bategura kuja kubarungika barabakubise n'ibihiri biri mu misumari ubwo twateguraga iyi nkuru imirambo y'abapfuye n'impunzi z'abarundi zarokotse zikaba ziri mu ibarabara aho zigoswe na munisiko n'igipolisi cya kongo zitegereje abayobozi bava bukavu kugira ngo bakore itohoza naho inkomeri zo zikaba ziri kuvurizwa mu bitaro bya saint joseph biri mu kamanyura ubusanzwe mu kamanyura hakaba hari hasanzwe impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi bibiri magana atanu zari zituye mu mihana y'abaturage abaturage b'abakongomani aho zakoraga imirimo y'ubuhinzi ndetse zikanayoboka n'umuyoboke wazo umuhanuzi ezebiya vedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mukamanyuraho mu ntara y'ikivu y'amajyepfo umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Alain Aime Nyamitwe yanditse ku rubuga rwa Twitter ko abategetsi ba Kongo bakwiye gusigura uko aba bantu bishwe abarundi barenga ijana na mirongo inani ejo kuwa gatanu bakiriwe kuri bakiriwe mu nkambi y'impunzi y'induta muri tanzania muri bo harimo batatu mu bari baherutse guhunguka barasubiye rero i burundi none barongeye barahunga bavuye muri iyo nkambi byari mu cyumweru gishize ubu rero basubiye guhunga pierre claver niyo nkuru araduha inkuru izo mpunzi z'abarundi zakiriwe mu ikambi y'impunzi ya nduta muri tanzania ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu zazanywe n'imodokari nini nini z'amabisi zunguruza abantu zarimwo abarenga ijana na mirongo umunani muri abo harimwo abandi batatu bari mu baheruka guhunguka bava muri iyo kambi nyene ku ndwi iheze basubiye guhunga ubu ni umwe mu batwara abandi mu mazoni atandukanye nduta abitwiganira ejo hari basi zine zirimo abantu ijana na mirongo umunani mugabo hariho batatu bari bahungutse batakira mu kibitoki bashyize ino batabaranka kubakira bitaguma ngaho mu bihangare urumva bariko barategura kubatuza mu burundi kuko bahungutse kuri ndashakabazi ni ukuvuga ko harimwo batatu bari bahungutse bava ngaho indoto akunda uheze none basuye guhunga
babitamwo kandi kugaruka bavuze ko basubiye guhunga iki none ubona ubwo bashitse uburundi bacara barondera bamaze kugera mu mihana baca baza kurondeka n'igipolisi hama rero bacahitamo guhunga batuma igipolisi rero ni uko bababwiye yuko nubona idashobora kusubira kubakira kuwambere bagiye kwambika abandi abo bahunze baronka ivyangombwa b'impunzi nabo bazoca barondera imodoka bakuyisumira ni umukino ukina amakenga kuko bamwe barahunga abandi bagahunguka bagahunga abandi bagahunguka yego hariho abaguma babandanya biyandikisha bataha yego n'ejo hariho abari bagiye kwiyandikisha bava mu ntara za karusi muyinga na gitega kugira batahuke nyene kugira batahuke abandi baba bakavuga bati twebwe ntarajya aho dutahuka umwe wese arazi icyo yahunze ati mugunga ntabahitanye uyundi umwe wese azi icyo yahunze abone azi ko gihebye arashobora kwiyandikisha agataha abo barundi baje biyongera ku bandi amajana atatu na mirongo itatu n'umwe bari bakiriwe nyene muri iyo kambi mu ntango z'indwi bahunze kuva ku nduheze naho iyo kambi y'impunzi niriko iravamwo abandi barundi bahunguka basubira mu gihugu cabo c'amavukiro zimwe mu mpunzi zivuga ko zitewe umutima uhagaze nuko bamwe bahunguka abandi bagahunga ejo harahunze abantu yewe barahunguka abandi bagahunga yewe na mugenzi wawe ariko arahunga nawe ukinjira ku byeyi ariko arava gusa ubu bariyandikishe abandi tubaye tubarindira turabe babe baragenda ntibaragera ntibabe baragenda none impunzi ntizariyo zitagira rimwe ubu baramanza bakagenda hama mukaza muragenda uko nyene no guhunga ntitwahungiye rimwe urabava ngaha basubira mu burundi bavuga ati bayikombomogwa n'uko indya bazigabanije irunga rigomba kubikira mu buhungi uko guhunga kw'abandi barundi kwatumye zimwe mu mpunzi zisaba ko imfungurwa zokongerezwa kandi zigacungererwa umutekano bikwiye zivuga ko abashaka gutaha bokwigira amahoro ariko abahasigaye n'abariko baraza nabo bakubahirizwa mu gateka kabo njya nazo sinzi ahantu doba daragabanukiye ariko gusa wigorewe wibabariye twebwe iki tuntu umeze si ikibazo rwose kuko urose aho uryamira ukabona nta ngorane burya ikintu kigoye ni ukuba gusa uriko uraturubikwa rwose nawe wirira duke duke atamuntu arakwiruka ko atakurara rubunda nibwo bwoba gusa bwari buri ngaha mu mpunzi yuko umenga duhava twirukana ku ngufu ubwo tubonye andi ko baraza akatwumva turemye ku gatima nuko byifashe nuko nyene baca baturira nyene twaba tuno dukeya dutora nyene tukatujya duturiye tukumva yuko nyene ata mahoro aragaruka mu by'ukuri abamaze guhunguka bavuze ko bomowe n'inzara abandi bamenyesheje ko bitavye akamo batewe n'umukuru w'igihugu cabo c'u Burundi Petero Nkurunziza yabahamagariye guhunguka no guterera kubaka igihugu kuva ku ndweze hamaze guhunguka abarenga gato igihumbi ariko kandi abamaze kwakirwa nk'impunzi nshasha bahunga barenga gato igice cabo bahungutse Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika ijwi rya amerika dusubire mu burundi aho abasore n'inkumi bagize ingo makumyabiri n'eshanu bubatse biciye mu mategeko ni muri zone kabonga muri komini nyanzarake intara ya makamba barimo abari basanzwe bibanira gutyo ku bwumvikane abayobozi b'iyo zone ya kabonga bamenyesha ko barimo bashyira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ry'uko uyu mwaka ugomba kurangira aba bana batarasezeranye mu mategeko bagomba kuba babirangije umunyamakuru wacu kirisi munezero yari i kabonga yatuzaniye inkuru muremeye kubana n'abo bagabo banyu kuva uno munsi mwubakanye biciye imbere y'amategeko murabyemeye uyu ni musitanteri wa komine nyanzarake aho yari yishikiye muri zone kabonga kuraganisha biciye mu mategeko imisore n'inkumi bifuje kurushinga hamwe n'ingo zari zisanzwe zarashinzwe bitamenyeshejwe muri leta aha muri zone kabonga ingo zari zubatswe bidaciye mu mategeko si nke ahanini ngo bikaba byavuye ku magume yabaye mu gihugu yatumye imiryango ibura uburagamo igahungira mu bindi bihugu nk'uko bivugwa na sanzerugeze emmanuel umukuru wa zone kabonga mu bisanzwe mu mategeko yo mu minsi iheze baraharika abandi bagacikiza ariko muri aya mategeko ariko arasohoka ubu abantu babihebye yego muri haba ubugeni bw'ikivunga bwabaye no munsi ariko benshi bararonga biciye mu mategeko mbwa abandi nabo nabo bahunguka bavuye za tanzania abandi nabo n'abimuka bavuye hagati mu gihugu ingo mirongo ibiri na zitanu nizo zonyine zashinzwe biciye mu mategeko mu gihe mu mezi ya rusama na ruhesha arangiye haraganishijwe ingo zirenga ijana oya benshi barahejeje kaba ubugari bw'ikivunga bwa benshi benshi ah, ku munsi aho hashingirwa nk'ingo ijana na mirongo irindwi cyangwa ijana n'itanu bw'aya mezi basa n'abariko bararangiza nka bose abasigaye n'abasore n'inkumi nyene bagomba kugira ubukwe nyene hari bamwe mu baje kuragana basa n'abatabona neza igituma bategekwa kwandikwa mu ikomine mu gihe bo babona yuko bari basanzwe bibaniye neza aho ni nka mariyamu na ndayiragije nataniyeli twari twarubakanywe ariko rero duciye mu buryo bw'isengero ntitwari bwace mu buryo bwa leta Eh, mwari mumaranye imigihe ingana iki?
Ah, twari tumaze tu- tumaze imyaka mirongo mirongo ine n'umwe Eh, ni ukuvuga mu- igihe twagira ubukwe twase mu ishengero umugabo utagiye muri komine nta nkurikizi zari none ubu kubera iki mwabashimye kuza twasimye kuza kugira ngo dukurikize itegeko ry'umuhoro w'igihugu muri mwebwe wumva bitari birimo Ego biraryoshe cyane oya nta ki- nta gisasa kigiye guhinduka kuko twari tubanye neza Ash- aha ni ukuvuga dusa naho nk'abantu twusuye abandi muri abo banyakabonga bo babona yuko kubaka biciye mu mategeko bikingira abubakanye biranezerewe kubona bubatse biciye mu mategeko kubera mu ngo bica bigenda neza n'abana babyaye baca bagira akarorero keza bagakurana urupfasoni n'umuryango ukaguma utera imbere bazi yuko itegeko ari ryiza ubwo bugeni bw'ikivunga saha ikabonga buriko buratunganywa honyene buriko gukorwa mu gihugu cose intandaro ni ingingo mukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje ku itariki imwe rusama ku munsi mukuru w'abakozi aho yatanze umwaka ngo ingo zose ziri mu Burundi zibe zizwi na leta Chrissy Munezero ikabonga ijwi rya Amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
ya ya ya ya ya mbega yemwe niyo giku no munsi ntasaba ijya kuyakure wowe kumva uri kuravuga ko utaronka icyo woga reka kandi ugana munsi.
gutyo Eh? washaka ko ari jewe na nyoko tukuvomera amazi ungana gutyo kandi utaguhaye reka simvuga amazi papa uvuga ikino ejo ku mugoroba nurujije ibido n'inkono ahubwo navuga agasabune eh, kaheze nugatanga hayi umva rero twumvikana uno munsi ni woga amazi masa sindaguha amafaranga ijana nasigaje kutubona asumye ejo aho utahera urayihitana ntakundi sinoja kuyizana hariya hose nohava nshererwa none ko uno munsi uzindutse cyane na make reka sinzindutse musigaye mutangura kare mu- kuruta uko mwahora ha dutangura twara dutangurira nubwo nyireje ntarose akanya ko gusuramwo ivyigwa nagira shike karije mba ndakubitiza ko akajisho oga nuko mwana zifiyakire yego papa ibyo ubu ntakurira agafiki suko nyene ubona nanjye iyo nakura ababyeyi banje bamaze gutahura akamaro k'amashuri ndamura agasabuni ubu nanjye mba ndi mukuru nk'abandi da nugure ntugire umwikomo jewe nzokwiga uko nshoboye kose Em, mugabo mbona ivyo ubu n'uwize arabura akazi n'imiburiburu ukaba wize hari aho ubona ibintu byizanye ugasanga urakaguye ivyo vyo erega umuntu arakorera imana igahezagira
hago nyine mbega papa ubwo uri ku vyo twavuganye ejo ni ukuri utabinyibukije jewe hakagira icyo nokwibuka erega hageze ubu sinari nshumva ibivugo nari nishinze abagabo bari aho bikomereye Mm, nywa amacupa atatu yose nsanga bwategeye yo amacupa atatu cudege atatu arabana twigana mura numva bihaye ngo n'atanu barayanwa atanu eh bakiri ku ntebe y'ishuri aha aje atanu eh muzurabe nawe ko arico bazovamwo none wari wambariye iki kiraba atari ikintu kirondera amafaranga emwe n'amafaranga nyene nta kindi ayayayayaya ubuyobozi bw'ishuri bwatubwiye ko umwana wese ateza gutanga amafaranga yo kugura ibikoresho byo muri laboratoire Eh.
none ngo ntangaye reka si meza hazoja cyane kwisabira diregiteri nkabanda yarondera ngira ngo fiyakire urabona ko ntokwima ikintu kandi ndagifise papa ni ukuri je ndakwizeye rwose rwose rwose ndazi ko utonyima ikintu gifise mugabo ntiyari menshi emwe, nuko nyene turi bakene ni igihumbi n'atatu gusa igihumbi n'atatu kuri jewe muri kino gihe si make muga ivyo ndabizi kandi naho atari make jewe simbona ko ndi mukene burya ndakubwire gafiyaka ego papa umukene n'uwukenya umutima hajya ugiyuraganya Sa?
ubona abandi ivyo bafise ukumva inzigo ngo bobo baratunze ntaco upfa ushitseko wewe ukura amaboko mu mpuzu ukoreye ibyawe hajya imana yaravyanditse Ha, none ga papa kw'ishure mvuge ngo iki erega bavuze ko mu minsi izotatu batayatanga ataza kwinjira mw'ishure nari mfise makeya Sa?
kandi ndazi neza yuko utayatangiye rimwe batazokwemerera gutanga igice Ha, ego nuko nabaseza gutanga inusu kuko uyatanze baca bagura urupapuro rwemeza ko wayatanze ndavyumva Mm.
mpava ndondera akanya nje kuraba umuyobozi Sa.
ndamusabe ntibakwirukane mbe ndayarondera Eh, si uko mugabo umenye yuko niwaba utigenza neza ku ishuri arashobora kunyankira emwe miryo jana ngende mugani wawe aho uzira direkiteri akubwira ngene ifata mw'ishure kandi ndazi ntugaya
mbegete zanje zashaje uh mana ndarusha n'ukuri mama izo mbetete zose ko wazisohoye uzijanye hehe ehe ive wamaze gushika situwo nyene nishinze ibikorwa vya hano none mpava asanga mu mirima vyahagaze ubwira uje mu mirima ga mama ego ngira nje kuraba abakozi bariko bimbura vya bigori vya bigori izi mbegete nizo tubiduga namwo mama nanje turatujana mu mirima ive wewe ntitujana kuko urarushe kandi urashonje oyaha kuri izo mpuzu curaba indya urye yoyahasha mama reka tujane ndabatwaze ca nza kurya mwana ni ukuri wewe nta vy'imirima nzogutuma wewe ni ugucungana na- n'ikaye gusa ikaye nta ngorane mama ndagusabye tujane ncica n'imisigati
iyo ndayikuzanira naho ushaka umuganda wayo wowe gumaho niwaruhuka uce wiga
mama Sa.
kw'ishure mba ndiko ndiga nimirira noca nguma niga none ndeka nduhuke na gatoyi basi mama ive Sa.
wewe wibagiye ca kibazo ca leta mwimirije gukora oya ushaka kizokunanira yo mama Sa.
oya kandi hasigaye iminsi mike gusa kirya nzogitora nta bwoba n'ukuri kugitora rero ni sawa ngaba utize neza ntaco woshobora oya iga rero ibindi nzovyikorera mama mugabo wewe muri iyi minsi usigaye ukora cane uguma wiruka mu mirima gusa erega ive Sa.
nyirutse ntimwoza Ndabizi.
kurondera ibibatunga na kazoza kanyu ntugire biroroshe nicyo gituma natwe twogufasha mama erega natwe mama Sa.
ubu ntitwobura ico dukora nawe ukaruhuka Mm.
yego oya mwene mwige gusa nkawe baga ive urumva kugira uje mwihiganwa shaka ko wowe uwa mbere kandi mama nk'uwozi ubona birabaye Yego mwana.
bimana novyinira hehe nosara ariko mama Sa.
utavugwara kubera akazi kenshi nta kazi kica mwana jewe ntegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ntihagire ico mubura uracari muto ariko ni wakuru uzoza urabona ko mu buzima utarusha atacu ushikako na cane cane iyo ufise abana kumburuha kubera twebwe ego mwana kugira yaba ari inda yanje bampangayikuko oya mugabo ive ndaryohewe kubona ndabafise kandi nkaronka n'ico ndabagaburira ubu ntakubesha nzokwita ku rutare kugira ngo muronke ivyo mwipfuza nka kurya kw'abana bafise basi
Eh, none ninde yari yakubuje kwinjira kandi hari huguruye eh? ntuvuge ngo wari wantinya
oya nawe ntusinogutinya Mm.
mugabo ga nyakubahwa musitanteri Eh.
jewe sinshobora guca imbere y'uwantanze ku murongo Eh.
oya nukuri iyo ntashoboye kuzinduka kare Eh.
ndemera nkarindira oya ntaco mwamwitiranya ibintu Mm.
iyo wowe uje ku vyerekeye iterambere Eh.
sico kimwe nabajya bazanye ibintu vy'amatati sanga ari kumenana umutwe Mm?
erega nyakubahwa musitanteri Ehe.
urabona ivyubu umuyange ntucubaha umuyaga Mm.
jewe nanka ko bohava abantu Bande.
emwe twebwe ko twakuze kera batwigisha gusonera ubukuruta Mhm.
none ubu utigiye ubwo rwaruka bw'ubu Eh.
barashobora no kuguhenura
wari umuntu yokuba akaguhenura muri no komine gamupfasoni hanje uko mubeshe nawe aho batonsunura mbaye nde reka sha reka ibyo tubireke nyakubahwa Eh.
narinda kuzaniye ya raporo ya bimwe turiko turarangura ku mutumbi wacu oya nawe uvuga ngo tubirekere ngaho gamupfasoni hanje Sa.
burya ibintu vyose vyama bipfira aho nyene igihe tutomenya ico dutezwa gusonera Eh.
niba ivy'iterambere ntaco vyotumarira ibyo birumvikana nyakubahwa musitanteye Ehe.
na twebwe iminsi yose iyo turi mu bikorwa by'iterambere Mm.
nguma nkebura urwo rwaruka ngo rugumane indero runtu ntiwumva nye Ko umuntu atakaranga akaba Eh.
atakabanga icyabaje mupfasoni yanjera sabwe niko twama twebwe tugerageza kwereka urwaruka inzira nziza Mhm.
ngabo hakaba n'abandi bantu atakindi kiba yagicinga atari kubahuvya Hmm?
umva ya mvura irasubiriye guhinda mbega yemigira isubire kugwa n'ikiraro kiraho ubuhongira ngo gica giheba gikoroke Eh?
yego none uno munsi wace kimeze gute Mm, mm, mm. sigaho nyakubahwa sigaho ubu nta muntu w'imodoka yoshobora kugicako Yemwe.
ntumbarire.
reka nukuri nariko ndategura ingene nzoza kuraba ibintu biteye igomwe mwampaye muri no raporo yanyu urumva ngo nta modoka irengana yo embwa reka reka reka Mm.
ubu atari moto ehe hamwe n'amakinga n'amaguru gusa Eh.
nta kindi cyorengana no kubu
none imirima yo imeze gute ubwo ko mbona imvura ari nyinshi ntizohava iyonona nko ku mwaka uheze nyakubahwa imirima yari myiza cyane basi Mm.
ingorane n'iyi mvura nyeri mugabo mugani wawe Mm.
dusaba imana ntiyasubire kugura ubura rumwe rwagwa umwaka uheze mu kwezi kwa kane ha oya nawe nu Sa.
bya twabonye ntibizosubira Hmm. ubizi gute ujya mupfasoni hanjera Sabwe.
icyo gituma abantu bagivisaho bakirima hagutse ari ukugerageza kuzabura hatera ibiterwa by'ubwoko bwose na cyane cyane nka bijyana mbumbarugo ibijumu n'imyumbati eka n'ibindi nyene nk'ivyo yego twagerageza nyakubahwa na twebwe Ah, aho ni n'aya sawa mashyirahamwe wumva turimwo Eh.
ahanini ni ay'uburimyi n'abadafite amatongo turakotesha tukarima Mhm.
byeze naho tukagabura umwimbu aho ni neza cyane Mhm.
ntakeka ndazi neza ko aho uri ibikorwa bihaba aba ari byiza cyane none gahanje Ah.
ico kira wavuze mugize iti imigambi nyabaki
w'amatama mbega kumpamagara agasakisaki n'amagi ngigira kubyo nawe tudashobora kuba turanyagirwa nka mico
none ga yewe jewe ushaka ngire gute ushaka nurire inzu ndagufashe gusakara cane
ubutigura bwose bwaramenaguritse nagira turebe dufume dushyira ku amahuba cyangwa ibyatsi turabe ko twogibiza rino vano umwanya ntararonka yo kugura ayandi matigura ariko mama wanje namba atari ugutinya kwawe canke uburyarya bwa muramu wawe ubwo buri kuravuga gusakaza ubwatsi None.
ntuba n'utwe dutigura wadukuye kugashurirako amabati mbega ivyo uri kuravuga n'ibiki aho matama nivyo uri kurandati nangwa ivyo mvuga birumvikana gute mbe nk'ubu urazi igitigiri c'amafaranga batanze ko kimaze kuri mwene nyoko bikera mbarire urakizi igitigi cy'amafaranga batanze None.
Hmm, igitigi cyo cyo ntacyo nzi mugabo kuba make koko si make eh si make none aho uganya urondera ico usakaza inzu amafaranga ufitiye ububasha ariho ubuzwa n'iki kugura amabati yo gusakara inzu tukava muri ino nyakatsi uta amafaranga afitiye ububasha matama Eh.
Eho, ah, ibintu by'umuryango ni Mhm.
ukugenza buhoro buhoro ati kugenza buhoro buhoro nanje ndakubwiye nti umufa w'imbwebwe unyoga ugishuje uko uteba niko ujya mwana w'abakobwa aca arondera ico yakoresha hanyuma uza ugarura akenge atayagifise cyane narindiye ko yokwibwira Ati, ko akazontuma ko yokwibwira.
tukabivuga Aha, ah. ishinge kuguma ngaho ngo uzohamagagwa ninde urabona agiye muri faranga ninde Hmm, ukabura ati gutwenga kugemura amafaranga noneho uvuga ngo nje kumwaka ni deni afitiye sayo bamugemuriye oya ajya sayo bamugemuriye ahubwo Eh.
nayo bishuye mwene wanyu None Yarahera.
ugira ngo Eh.
oya none Eh.
ugira ngo wewe ntiyafasha Eh? nico gituma rero ruminata atoya ajya wenyene kuko nawe uzoseruka ku baguserutse kuko uri mwene wanyu vyumva vyumva tuvuga amatama ndabyumva kandi na jewe sindi umwana ka- canke sindi kinyaganwa nka ruminata n'umupfakazi asigwa na mwene mama Eh, ico nzokora je ndakizi
wowe ukiyizi mugabo ntaco uriko urakora ngo werekane neza yuko ukurikirana ibisigi vya bikera wibagiye ivyo wiyemeje amakungu akoranye ijambo wavuze rishire mu ngiro biboneke biboneke Ah.
bigaragara Eh, mbona hari arenge ngira ntangure ndamugendere buhoro buhoro Eh, je ndagorobeza gukamazijyana ye Eh, ivyo vyo kugorobeza Eh, je niyumvira ko ngorobeza atari vyo woshira imbere kubera mbe ni kuki worinda kwikinga agahumbezi uciwe Agahumbezi?
arinda kwinyegeza
oya si ukwinyegeza amatama wanje none ni iki nuko jigiye akiri muto adashobora kuzuka amazijya nka zose Eh, kandi ku mugoroba kenshi na kenshi urazi ko aba ariko arasubiramwo ivyigwa
ibyo ndabyumva kandi na jewe ndashobora kuja ndaguherekeza ngafasha mugenzanje eh? uri kurakama nanje ngasha ndagufatira inyana
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
waka semprema semprema ndagukunda ntugire impungenge jisitema jisitema ni urangu umutima wanje zateme zatema simbona amajambo nobivugamo selema selema uri ndoto nisangamo uri ndirimbo nirimba buri kanya ni wowe jambo namiza mu kanwa igisabisho zabo mu kanwa nuko tuzorambana mu rugo rwacu tubyare n'abana bino dufatanye imitima amaprobleme twibagire tangura n'ubundi buzima imiryango iduhezagire winona kuzunza umunezero kuko bose urabaruta kuko bose urabaruta rubavu rwanjewe niwe muzu namara bagakoma amashi ufise ukuntu wakaka imbere n'inyuma hose bakavyemera akobwa moto wisangije nakimotereza buri kanya ugize ngo uramwenyuye nanje nkaguma ndagusekera niwe ndirimbo yujuje amanota akajambo kanyohera ugutwi igisabisho zabo mukama nuko dusura muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye rwose tubikuye ku mutima ni ahangaha rero amakuru yacu yo kuri iyi saha ahumurije mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umugoroba mwiza murakarama
dufatanye imitima amaprobleme twibagire dutangura n'ubundi buzima imiryango iduhezakire winona kuzuza umunezero kuko bose urabaruta